Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda turabaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fideli niyo ngabo ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu makamba atandukanye mu gihugu ca tanzania ku nguvu ntiyashizwe mu bikorwa ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi nk'uko vyari vyarategekanijwe ego twebwe nk'impunzi ni ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba ariko turashimira imana ko tubona leta ya tanzania na leta y'uburundi ingingo bari bafashe yo guhungura abantu ku nguvu batayashize mu ngiro uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ari mu ikambi y'impunzi mu gihugu ca tanzania mu burundi ejo ku munsi wa kabiri niho abagize komisiyo zitegura amatora mu ntara barahiye kuzorangiza ibikorwa vyabo mu matora rusange ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho impunzi hcr ritangaza ko abimukira bakuwe muri libiya bajanwa mu rwanda bafise ubwigenge bwo kubaho aho bakiriwe mu ikambi y'agateganyo iri igashora mu karere ka bugesera nyamara imbere y'uko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko amatohoza ariko arakorwa yotuma akurwa ku butegetsi ari nko gutegura kudeta kuri leta yiwe ivyo yabishikirije inyuma y'aho umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo ashikirije ko azokora uko ashoboye aburizemwo canke adindize ko abantu batanu bahoze canke bagikorera ubwo bushikiranganji bisigura ku co bazi ku kiganiro perezida trump yagiranye na perezida wa ukraine mike pompeo yagiriza abademokrate mu nama nshingamateka mu rwego rw'abadepite kuba bariko baragerageza gutera ubwoba abo bategetsi batanu bahoze canke bagikorera ubwo bushikiranganji korea ya ruguru yarateye ikindi gisasu gisa na misile inyuma y'amasaha make ico gihugu gishikirije ko kigiye gutunganya imibonano yo ku rwego rwo hejuru na leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa gatandatu igisirikare ca korea y'epfo cashikirije ko ivyo bigendajuru vyatewe biva mu gisagara ca wonsane ni mu ntara ya gangwone mu gatondo ko kuri wa gatatu abategetsi b'ubuyapani nabo bashikirije ko misiri imwe yaguye mu gihugu cyabo mu gihe vyoba ari vyo bwoba ari ubwa mbere mu myaka ishika kuri ibiri igisasu ca korea ya ruguru kigwa mu gihugu c'ubuyapani ubutungane bwa irani bwaraciriye urubanza rwo gufa umugabo yagirizwa gusumira urusaku ikigo ca leta z'ubumwe za amerika kijejwe iperereza ryo hanze seiya umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yashikirije ko abandi bantu babiri baciriwe gufungwa imyaka cumi ku caha nk'ico nyene abandi bane bacirwa gufungwa imyaka cumi ku kwibira amabanga igihugu c'ubwongereza izi manza ziciwe mu gihe icuka kibi hagati ya irani na leta z'ubumwe za amerika kikibandanya ciyongera inyuma y'aho perezida donald trump akuriye amerika mu masezerano ya nucleere irani yafunditse n'ibihugu rutura ku isi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu amerika ntaco irashikiriza kuri izo manza zaciwe na irani ejo ku munsi wa kabiri wahoze ari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri israeli beni gantz ejo kuri uyu munsi wa gatatu yahagaritse umubonano yari kugirana n'umushiranganji wa mbere benjamin netanyahu kukaba ari ukundi gusubira inyuma mu twigoro two gushinga leta nshasha y'ubumwe gantz yavuze ko ivy'ibanze vya mbere imbere y'uko uwo mubonano uba bitakwijwe ariko yavuze ko iyo nama ishobora kuzoba mu mpera z'iyi ndwi umugambwe rikudi wa netanyahu wa washikirije ko ubabajwe n'iyo ngingo ya ganse yo gusivya ivyo biganiro imusaba gukora kugira ntihasubire kuba ayandi matora mu gihe Netanyahu yonanirwa gushinga leta nshasha perezida wa Israeli Reven Rivlin ashobora gusaba Gantz gushinga leta canke agashobora gusaba inama nshingamateka igahitamwo umushikiranganje mushasha abantu biyoberanije baka- bakigira abajejwe umutekano bacungera ikambi y'impunzi ahitwa al hole mu buraruko bushira uburengero bwa siriya baratwaye mu mpisho abakenyezi bataramenyekana igitigiri bafitaniye ubucuti mu miryango n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu eh, nk'uko abategetsi bavyiganiye ijwi rya amerika al hole ni kambi yarimwo abakuwe mu vyabo mu gihe c'intambara n'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntara ya dir ezure mu buraruko bwa siriya ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu human rights watch rishikiriza ko abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe bari muri iyo kambi bari aba- bari abagore b'abanyamahanga hamwe n'abana leta ya irake yashikirije ko umuntu ashika kuri umwe yishwe abandi amajana abiri barakomereka ejo ku wa kabiri mu gutana mu mutwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abakoze imyiyerekano bidogera kubura akazi hamwe no gukora nabi kw'inzego za leta leta yashikirije ko abajejwe umutekano mirongo ine bari mu bakomeretse muri iyo myiyerekano bamwe bise ko yabaye mibi ku murwa mukuru wa irake mu kiringo kirenga umwaka abanya iraki benshi bidogera abanyepolitike babo hamwe n'abategetsi ba leta kurya ibiturire bikaba ari byo byabujijwe- byabujije igihugu kunaguka mu butunzi inyuma y'imyaka ihitiye kiri mu ntambara n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ejo ku munsi wa kabiri niho abagize komisiyo zitegura amatora mu ntara barahiye kuzorangiza ibikorwa byabo mu matora rusange ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirika neza bitangaza mu ndahiro yabo biyemeje kudahengama
abo ni bamwe mu bagiye kurangura igikorwa cyo gutegura amatora mu ntara zose zigize uburundi uko ijana na mirongo itanu na batanu uyu munsi barahiye imbere y'umukuru w'umugwiseni utegura amatora ku rwego rw'igihugu hari intumwa z'imigambwe amashyirahamwe yigenga amashengero n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi indahiro bagize pierre claver kazihise umukuru wa seni abahamagarira kuyigendera tubasaba n'ukuri yuko indahiro bagize bokurikiza ibirimwo nico kintu gikuru kiriho kuko harya indahiro ni ikintu gikomeye cyane murabona twese niho twari barahiye makunga akoranye kubera ko iyo ndahiro rero bategerezwa kuyigendera kugira koko bashitse umurimo ibanga bagiyemo ahatari hake hari imigambo yavuze ko itaronkejwe ibibanza kandi iserukiwe cyane mu ntara nko mu ntara za bururi na rumonge mu manuko n'ubumanuko bushyira uburengereho umugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi senere widoga uvuga ko basaba userukira mu masepi batanu bose basubirizwa abandi atanu umwumvikano uroyemo ariko kazi hisasigura ko utunenge twose twizwe twongera dutorerwa umuti intore zimaze gusohoka byarashize kugira ngo hagire abidoga mugabo rero eh, bari bafite igihe cyo kugira ngo bandike amakete bavuge ico batashimye hama natwe dusubiremwo eh, tuvyihweze twarabikoze nk'uko amategeko abitekanya hama tusanga bamwe bamwe barafise ukuri turabisubiramwo abandi nabo ntitwashoboye kubisubiramwo kubera yuko bitaboneka neza igituma eh, twokuraho abo twari twashizeho ikindi naco mwomenya ni uko hariho abidoze mugabo bashaka kugira ngo ibibanza vyinshi icyo kintu cyari kigoye kubera yuko aba ikibanza cya sepire harimo ibibanza bikeyi ijana na mirongo itanu- itanu na bitanu ku migambwe mirongo itatu n'iyindi ku mashyirahamwe ibihumbi eh, ku mashengero eh, amajana murumva rero yuko ibi bibanza byagabanganje uko bishoboka Eh, nababwira yuko eh, imigambwe mirongo ibiri n'ibiri yaronse amashyirahamwe mirongo ibiri na rimwe yaronse be n'amashengero indwi bose bashoboye kuja mu biseke murumva rero twaragejeje ivyo dushobora mugabo kugira ngo baronke bose ntibikunda murazi yuko no mu kirino bitwa bati abakunzi tubahera mu bindi amwe mu mashyirahamwe yigenga yaronkejwe abayaserukira mu migwi y'intara itegura amatora yashimye rimwe muri iyo ni ya japu rihana iterambere ryo guharukanya afurika eric nsengimana umukuru wa japu urwaruka rwaraserukiwe bikwiye ukaba rero twebwe mu ishyirahamwe haje hapa n'umunezero ko biyumviriye gushyiramo urwaruka muri kino gihe gikomeye muri uno mugwi w'amatora bikazoha icyizere cyane urwaruka na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ko amatora uko atanguye nikahera tukizera ko n'inzego zizova muri ayo matora nk'uko n'umugwiseni wabitanguye gushyiramo ibice bikwiye by'urwaruka twe rero mu ishyirahamwe hajape turashima ukuntu basize imbere urwaruka tukizera ko n'ibizova mu matora urwaruka ruzokwama rushigwa imbere kugira rushobore kubaka igihugu cyacu turi mu nzego zifata ingingo amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yariko ategurwa mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu n'ubu bakiri hanze yaco bamwe muri bo nk'abagize urunani senarede bamaze kuvuga ko bamwe baronswa ivyo bashaka harimo gukurwa kw'imitahe no gucungererwa umutekano n'urwego bihitiyemwo botaha kuyitegurira ariko urunani sefora rusha rwo rusanga amatora y'umwaka uzashobora guhuhura ivyo ruvuga ko vyari bisanzwe bihuha jeremy minani umuvugizi w'urwo runani tuzi neza yuko ayo matora keretse ko azoba aje gutuma injyane turimwo zikomera nta n'umuti w'izo njyane ashobora kuzana kuko n'amatora azoba atunganijwe ata na kimwe cotuma atunganywa neza amatora y'inkinamico azoba aje gukomeza irya leta ahubwo asasira indavyo ntwaro y'igikenye dufise uno musi mu burundi mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi amatora yabayemo ingorane uwo mwaka abatavuganwe n'ubutegetsi bayisokoyemo bamaze kuja mu yibanze yonyene bemeza ko bafite ibimenyetso ko yamaze kuyibwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu naho umugambwe cndfdd uri ku butegetsi wayatsinze impaga inyuma y'imyirekano yo kurwanya ikindi kiringo ca perezida nkurunziza abamugwanya bavuga ko atararekuriwe n'igerageza ryihirikwa ry'ubutegetsi vyaburijwemwo naho nyene abagwanya ubutegetsi bwa gitega bari bayisokoyemwo eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania ku gushaka kwazo canke ku nguvu ejo ku munsi wa kabiri ntiyashizwe mu bikorwa nk'uko vyari vyitezwe mu makambi ya nduta nyarugusu na mutenderi mu burengero bwa tanzania umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jeff jovin niwe adushikiriza amakuru ya nyuma aturuka muri ayo makambi mu nkambi zose zitatu zicumbikiye impunzi z'abarundi arizo nduta nyarugusu na mutenderi haratekanye gusa mu nkambi ya nyarugusu ku munsi w'ejo niho hasohowe itangazo risaba murundi we wese akeneye gutaha ku bushake bwiwe yosohora ku biro vy'umukuru w'inkambi kwiyandikisha abarongozi b'inkambi hcr hamwe n'abo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ata n'umwe yibonekeje kuvuga ico cose kijanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu nk'uko vyari vyavuzwe mu kwezi k'umunani n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzania kangi rugora ku bw'iyo ngingo iyo rya amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi bamwe mu barundi basanga bari mu mirwi mito mito barindiriye iyo ngingo ingingo yo kubahungura ku nguvu ko ishirwa mu ngiro gushika isaha zitanu zo mu gitondo mu nkambi hari hatekanye cyane amashirahamwe afashe impunzi yariko abandanya n'ibikorwa byayo bisanzwe ku murongo wa telefoni twahamagaye umuvugirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzania bwana felix mwagara we yatubariye ko atana kimwe amenya ku bijanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania kandi ata munsi n'umwe tanzania irigera igabisha gutahukana abarundi ku nguvu naho biri uko biboneka yuko tanzaniya yoba yahagaritse uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu kubera atana kimwe kijanye nawo kiriko kirakorwa kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi bamwe mu mpunzi bavuganye n'iryo rya amerika bashimira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abantu bateye akamo bakagondoza leta ya tanzaniya ikisubirako kuri iyo ngingo yo guhungura impunzi ku nguvu ego twebwe nk'impunzi ni ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba ariko turashimira imana ko tubona leta ya tanzania leta y'u burundi ingingo bari bafashe guhungura abantu ku nguvu batayashize mu ngiro abantu twari twatekewe n'ubwoba kuko twavuga tutugomba duhungurwe ku nguvu nk'uko icyari kimwe babivuze ariko tugiye kuraba si uko vyabaye n'ukuri turashima na cyane cyane turashimira abantu bateye akamo bakagondoza leta ya tanzania ikisubirako nubwo amakenga akiri menshi muri twebwe impunzi kuko ugiye urumva amajambo yo hirya no hino bamwe baravuga ngo ni amayeri bariko barakoresha ngo umwanya n'umwanya bazoshobora kugira ante kuduhungura ku nguvu nguvu rero amakenga ni menshi muri twebwe impunzi nubwo itariki isa yaturenganye turabona ko umengo guhunguka ku nguvu bizohava biba kuko hari ibintu mbona tubona umenga birinyegeje ico twosaba leta ya Tanzania na leta y'u Burundi co kimwe na UNHCR nuko umuntu amahoro kwanza y'umuntu aba mu mutima wenyene kugira umuntu ahunge arafise ikintu camuhungishije kandi mu gihe umuntu abona ko ico kintu kitaratungana kitarava mu nzira ntashobora kuvuga ngo umuntu ngo agomba atahe nico gituma rero twobandanya dusaba imana yo idukingira co kimwe n'ababandanya badusemerera nk'abarundi bari mu makungu amashirahamwe atandukanye ko bobandanya basemerera ku buryo ntiduhungurwe ku nguvu kuko turabona mu gihugu cacu c'u Burundi nta mahoro arabaho n'ababayo barabivuga n'abandi kandi barabisemera no ku maradiyo twaba twavyumvise aho abantu banyuruzwa bakaborezwa igufa ivyo rero biri mu bintu bituma twebwe nk'impunzi tutabona ko twoshobora gutaha ni ukuri ukuntu twari tuvyiteguriye inkambi yose ni ukuri twari twagize n'ubwoba bwinshi n'abagabo so twabonye ni ukuri buragize ni burakeye kuko tubwiduga ati yari atari kimwe irageze ama- amasaratoka aze kudutwara ab- baduhungure ku nguvu muga kuko twabonye bwakeye tubonye hagize igare imwe igomba gutwara abantu bwabo baza- baza gutora abantu bagize ntibyandikishije gusa ni ukuri kubw- twa twebwe turi impunzi ni ukuri twavyakiriye neza tubona yuko rya tegeko leta ya tanzania yari yapanze yuko twoguhungote ku nguvu kuko bitabaye ni ukuri ni ugushimira imana ariko turibaza yuko hamwe vyoba bi- bakabikoresha ku nguvu tuzoba tubibona n'ivyaba ari vyiza nibabishira mu ngiro tukana ari vyiza tuzobishima uko bazabikoze ariko akaba ari amayeri bakoresheje bizomenyekana akaba bagomvye gukoresha amategeko byose bizomenyekana turavye ukuntu bari baje n'ukuntu bari babishikirije turabona ko umengo baba babisubiyeko buke buke ariko tuzovyemera neza iyo ngingo tubonye itagiye mu ngiro itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi k'umunani uyu mwaka wa bibiri cumi n'icyenda umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania kangi rugora na mugenzi we wo mu burundi pascal barandagiye bagendeye mu nkambi za nduta na mutenderi ku mvo yo guhimiriza impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nyuma y'urwo rugendo kangi rugora mu kiganiro n'abanyamakuru yagabishije yuko tanzania izobanza guhungura abarundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe yamara gushika aya masaha iyo jambo ntirashigirwa mu ngiro kandi atana kimwe kiravurwa na leta ya tanzania kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika tukivuga ku mpunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu abarundi b'impunzi bagera ku majana atandatu mu ikambi y'agateganyo ya sange muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basabwa kwimurirwa mu ikambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari isange ukigera muri iyi nkambi y'agateganyo ya sange iri mu birometero birindwi n'uruzi rwa rusizi uhasanga abana bari mu kigero cy'imyaka itatu y'amavuko kuzamura bari gukina hanze y'urupangu rw'amanjanja ababyeyi bamwe bari mu bihangari abandi nabo bari gusohoka inkambi berekeza muri santire ya sange gushakiraho imirimo ndetse no kurema isoko kuko muri iyi nkambi nta soko ndetse na botike biyubamo miburo pasikaziya amaze amezi ane muri iyi nkambi y'agateganyo ya sange yahungiye muri iyi nkambi avuye mu ntara ya kibitoki komine bukinanyana by'ukuri nanjye turonka turaronka ubugari saa sita honyine abana mu ijoro turarara ubusa nta kintu turonka dufungura mu bisanzwe mworaba ukungene mushobora kudukura ngaha twebwe tugomba twishwe n'inzara n'abana niryo jambo nari mfise nyamukuru kuko mwaje mfise abana babiri ni mfise inzara nyinshi cyane ngira n'abandi babyeyi ngaha nyine dufise inzara nyinshi ariko ngo babishoboye bajya gukora mu bakongomani nkajyaho mfise umwana ntibashobora kumpa akazi ndagenda kuri mendevu indwi yose igahera ata kazi ndose k'igihumbi nogaburira njye abantu by'ukuri dufise inzara nyinshi cyane ngaha ibibazo by'imibereho mibi biri muri iyi nkambi bishimangirwa n'uyu musore nawe utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano dufise ubuzima bubi mu bisanzwe kandi murabona n'ingene twonze kameme nka jewe murabibona narahwereye kweli kandi turavye n'ibitigiri vy'abagwara nko ku munsi canke ku ndwi nk'abari hariya kwa muganga nibice nibice byinshi cyane byababa nko mu nk'ibice n'imiburiburi nk'indwi hafi ku ijana nako ku icumi urumva ko mu bisanzwe abantu benshi bagwaye cyane kumva zo kujya nabi Dekani.
ico dusaba ariko twosaba hariya mutuvugire bazi badukure muri kino kibanza usibye ibibazo by'imirire mibi bigaragara muri iyi nkambi usanga n'uburarizi impunzi ziraramo butameze neza kuko usanga abagore barenga mirongo urunani barara mu gihangare kimwe n'abana mu gihe abagabo nabo baba mu byabo bihangare bamwe baryama ku dukeka abandi nabo batadufite harimo abo twinjiranye nta burago turaronka kugeza na n'uno munsi turi ko dusasa ibirengeti baduhaye abandi binjira tukabona bari ko babahereza uburago ariko natwe tukiyumvira none twebwe twabaye ibicibwa mu bandi ku bw'ataburago bare ko baraduhereza dusase ubunya twese turi ko dukumbagara ku burengeti ngewe nta kirago nta buringiti nta n'umusegetera bampaye babitanze nagiye gushaka irasiyo y'abana Eh, kugeza na n'ubu nta kintu ndabona cyo kurara
gusa mu rwego rwo kwishakira ibisubizo kuri ibi bibazo by'imibereho mibi izi mpunzi zihura nabyo usanga hari impunzi zisohokeye inkambi zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye mu kibaya cya rusizi minani elizabeth wavuye mu ntara y'ibitoki muri zone masango atera ibiraka mu baturage bo muri sange kugira ngo atunge abana biwe ugiye kwaka akazi baraguhereza ugiye kubabwira ati nze kubakorera muduhe ibyo dufungura barabahereza nta ngorane n'abantu bafite imitima myiza hari igihe tugenda kubafasha nko gusoroma utwumbati bakaduha imyumbati cyangwa ubududu mu iyo minsi naho bari bamaze iminsi bariko barasoromesha imiceri twagenda kwirirwa tukabayorera bakaduha umuceri wo kurya twabwira ati tumugumye amafaranga mugabo muduhe ibyo turya muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi magana atanu mirongo urwenda na batanu hari izimaze amezi atanu abiri ndetse n'ukwezi kumwe zigeza muri sange inyinshi muri izi mpunzi ni iziva mu ntara ya kibitoki bubanza ndetse na kayanza aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya uvira ivuga yuko bubaho ubuhungiro ari abagaragaza ibimenyetso y'uko bahohotewe n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa bazira ibyiyumviro byabo bya politike iradukunda claudine yahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo avuye mu ntara ya kibitoki komine buganda iyi ni inshuro ye ya kabiri ahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yari yasubiye mu burundi ikibazo cyatumye kingarukana ni uwo mutekano muke nyine wo- wo kugira wo kwica abantu niwo natumye ngaruka ngaha hari uwo bakwikiye wowe
nk'iryo barabara nyine ry'iwacu hari undi- Ryari?
aho ku rya kabiri nyine heha Ha- muri komine buganda nyine ku rya kabiri bari batanga kuza baranyuruza n'abantu banyuruza n'abantu ubu rero mu burundi ni ni ukuguma ari kwikanga ni ukuguma ari kwikanga nje ndaraba ati jewe ntabwo noshobora kugwa ngaha n'abana b'imyaka itatu mfise abana bato bato b'amahasa ati jewe ndatumye nditura imbere jewe nzo- ndokwisigura sinogwa ngaha mu burundi umuyobozi ushinzwe inkambi z'agateganyo muri teritwari ya bubira bwana fred salomo avuga yuko biba biteganyijwe yuko izi mpunzi zimara ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo ariko hari igihe zimara amezi arenze atanu bitewe n'uko imashini zifotora izi mpunzi ziba zoherejwe gukorera mu zindi ntara za kongo zirimo impunzi za sudani y'amajyepfo vedasite ngabo ku bw'ijwi ry'amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho impunzi hcr ritangaza ko abimukira bakuwe muri libiya bajanwa mu rwanda bafise ubwigenge bwo kubaho aho bakiriwe mu ikambi y'agateganyo iri gashora mu karere ka bugesera mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa hcr ku bijyanye n'ukugene abo bimukira babayeho nk'uko twabitangarijwe na charlie yaxley umwe mu bavugizi ba hcr ndetse akaba yari no mu rwanda mu cyumweru gishize igihe impunzi zavuye muri libiya zageraga i kigali zikoherezwa i gashora mu bugesera ngo bahawe ibyangombwa byose bikenerwa batuzwa heza ndetse bahabwa ivuriro rifite abaganga b'ingeri zose barimo n'ababafasha gukira ihahamuka ati bafite ikibuga cy'umupira ndetse n'aho abana bashobora gukinira charlie yaxley ati ntawe ubabuza kujya aho bashaka There is freedom of movement for them there. in- hariya bari mu rwanda barishyira bakizana bashobora kuzajya basohoka bakajya kwivuza bakajyana abana mu mashuri ndetse bakaba banakora ubucuruzi n'ibindi uh, and engage in local business and trade uh, and so on.
abantu bakomeje kwibaza niba ziriya mpunzi ziva muri libiya zizimurirwa ahandi cyangwa se niba zizaguma mu rwanda umuvugizi wa hcr yavuze ko byombi bishoboka It's true, resettlement will not be byombi available.
birashoboka bamwe bazimurwa kandi turimo turashaka ibihugu bishobora kubakira urumva ko rero dukeneye ibihugu byinshi bigaragaza ko bibyifuza uwo murimo urakomeje ariko rero bose ntibashobora kubona ibihugu bibakira bamwe bagomba kuzakira ibyo bazagenerwa nko kuba basubira mu bihugu bari barabonyemo ubuhungiro abandi bagasubira iwabo igihe babyifuje kandi bikagaragara ko umutekano wabo uzubahirizwa abandi bazaguma mu rwanda nk'impunzi batuzwe nk'abandi baturage urumva ko hari uburyo bwinshi So, you know, a, a number of different possibilities there.
twashatse kandi kumenya umubare w'impunzi zizoherezwa mu rwanda mu gihe u rwanda ruvuga ko rushobora kwakira gusa abagera kuri magana atanu charlie yaxley yavuze ko abazajya basohoka bazajya basimburwa n'abandi As one group leaves, uko hazajya hagira abavanwa muri icyo kigo bimuriwe mu bihugu cyangwa se bageze ahandi bajya bazajya basimburwa n'abandi bavuye muri libiya kiriya kigo ni inkambi y'agateganyo si iyo guturamo magingo aya dufite impunzi ibihumbi bine zifungiye muri libiya bakeneye gufashwa kandi turizera kuzagabanya uriya mubare so we hope that we can bring that number down significantly.
igikorwa cyo kwimura impunzi gitwara akayabo k'amafaranga atangwa mu gukodesha indege no gushaka abacunga umutekano w'impunzi bitewe n'aho ikibuga kiri ukongeraho n'amafaranga yo kubatunga aho bari mu rwanda charlie yaxere yagize ati It, it's difficult to put an, an exact figure on it.
ntibyoroshye gutanga umubare udakuka ariko kugeza amagingo aya ushyizemo amafaranga yashowe kugira ngo umushinga utangire twasanze tuzakoresha miliyoni icumi z'amadolari tukaba dusaba umuryango mpuzamahanga kudushyigikira batanga inkunga y'amafaranga by giving us funding for it.
umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yashimye leta y'u rwanda yagaragaje ko ishobora kugoboka abana b'afurika bari mu kaga yifuza ko rwabera urugero ibindi bihugu venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite yatangiye gukora amaperereza ku byaha perezida donald trump akekwaho bishobora gutuma aregwa akaburana maze byamuhama agakurwa ku butegetsi nibyo bita impeachment ikaze mu kiganiro amerikana impeachment ni iki icya mbere ni igikorwa giteganijwe mu itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika mu ngingo yaryo ya kabiri riravuga ngo perezida visi perezida abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bazakurwa mu mirimo yabo biturutse ku kirego no guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire igayitse ibyaha by'ubugambanyi na ruswa birumvikana naho ibyaha biremereye n'imyitwarire igayitse itegeko nshinga ntiribisobanura abahanga mu bya politiki bumva ko ari ibikorwa binyuranye n'indahiro umukuru w'igihugu akora iyo agitangira imirimo ye no gutakaza icyizere muri rubanda muri ibyo harimo nko gukoresha umwanya afite agamije inyungu ze bwite icya kabiri ninde ushinzwe impeachment mu ngingo yaryo ya mbere itegeko nshinga rivuga ko ari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite wonyine gusa ushinzwe gukora impeachment ntabwo itegeko nshinga risobanura uko bigomba gukorwa gusa nk'uko umuco ubyerekana kuko si ubwa mbere ibya impeachment bibaye hano muri leta zunze ubumwe za amerika abadepite babanza gukora iperereza rigomba kwerekana ibyaha inteko ishinga amategeko irega umukuru w'igihugu muri iri perereza bakusanya ibimenyetso biri mu nyandiko bagahamagaza n'abatangabuhamya ushinjwa nawe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye mu nyandiko cyangwa mu magambo ijwi rya amerika ku birebana na perezida trump iperereza ryatangiye mu gihe komite esheshatu z'umutwe w'abadepite zari zisanzwe zikora amaperereza ku mikorere y'umukuru w'igihugu mu rwego rw'inshingano zawo zisanzwe mu itegeko nshinga zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma izi komite ni izishinzwe inzego z'ubutasi inzego z'ubutabera imikorere ya guverinoma ububanyi n'amahanga n'imari ya leta mu magambo make izi komite zirakora amaperereza yo kumenya niba uburusiya bwarafashije perezida trump gutorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu no kumenya niba hari imisoro ya leta atatanze mu myaka yashize muri iri perereza rishya madamu nancy pelosi perezida w'inteko y'abadepite yahaye amabwiriza izi komite zose esheshatu yo kwihutisha amaperereza yazo no guhuriza hamwe imyanzuro yazo zizayiha komite y'ubucamanza noneho yo yandika umushinga w'ikirego nk'uko umushinga w'itegeko risanzwe uba wanditse ingingo ku yindi komite y'ubucamanza nayo izawushyikiriza inteko rusange y'abadepite bose hamwe inteko y'abadepite yose igomba kwemeza burundu na kimwe cya kabiri hiyongereyeho ijwi rimwe umushinga w'ikirego iyo imaze kwemeza ingingo zose biba bibaye ikirego burundu nicyo cyitwa impeachment umutwe w'abadepite nawo ushyikiriza iki kirego impeachment umutwe wa sena ugahita uhinduka urukiko rukaburanisha uregwa ibi tuzabigarukaho ubutaha inshuti zacu iki kiganiro amerikana ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu byo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika